Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru mwateguriwe na radiyo yanyu abanyarwanda batuye ku migabane y'uburayi na amerika bamuritse kuri iki cyumweru ku mugaragaro ishyirahamwe bise igicumbi ijwi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bakaba biteguye gukorana na ibuka n'andi mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abarokotse twahaye ikiganza abandi baresikape bose aho bari igihe tubona ibintu kimwe igihe dukorera icyiza ku muresikape ubu ni philippe basabose perezida w'igicumbi ibuka yo ivuga ko bagamije gupfobya jenoside ntacyo twakorana nabo ntacyo twahuriraho nabo kuko umurongo wabo barawugaragaje uwo ni nafutari ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka perezida wa tanzania samiya suluhu hassan yabonanye na perezida paul kagame ku munsi wa mbere w'urugendo rwe mu rwanda abimukira magana atatu mirongo icyenda na bane bari mu bwato bw'igiti bwari bupakiye baraye batabawe ku nkombe za tunisiya ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu yo kuri iyi saha turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi minisiteri y'ingabo ya nigeria yavuze ko abasirikare cumi na batanu bahitanywe n'igitero cyabavumbukiyeho kuwa gatandatu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu yamaganiye icyo gitero ku mitwe ikoresha iterabwoba yitwaje intwaro minisiteri y'ingabo yabitangaje ku cyumweru ivuga ko abateye saa tanu ku isaha yo mu karere bavumbukiye ku kigo cyo muri komini ya torodi gitanga ibikoresho bishe cumi na batanu barindwi barakomeretse batandatu baburiwe irengero kimwe n'ibihugu bituranye mali na burkina faso nigeri nayo yibasiwe n'imitwe y'abarwanyi ikorana na al qaida na leta ya kisilamu ikomeje kugenda irushaho kugira ingufu n'ubwo mu karere hoherejwe abasirikare ibihumbi baturuka mu karere mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi hamwe n'ingabo za onu mu karere kose ka saheli mu burengerazuba bwa afurika abakekwaho kuba barwanya umutwe wa leta ya kisilamu bishe abasivili batari munsi y'ijana ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere mu gitero bakoze mu midugudu ibiri yo mu ntara ya teraberi mu burengerazuba bwa nigeri abantu ijana na mirongo itatu na barindwi nabo baguye mu bitero byo mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya tahuwa bituranye ibyo ni bimwe mu bitero byibukwa biheruka byaguyemo abantu benshi abatabazi ejo ku cyumweru bakuye abimukira magana atatu mirongo icyenda na bane mu bwato bwari bwakabije gupakira abarengesha urugero ku nkombe za tunisiya amato abiri y'ubutabazi yakuye abo bimukira magana atatu mirongo icyenda na bane mu bwato bw'igiti bwari bupakiye no hejuru mu nyanja ya mediterane mu ijoro ry'ejo ku cyumweru mu gikorwa cyamaze amasaha agera kuri atandatu ubwato bw'abadage n'ubw'abafaransa sea watch gatatu na ocean viking bwatabaye abo bimukira mu mazi ya tunisiya mu birometero mirongo itandatu n'umunani uvuye ku nkombe z'icyo gihugu cyo mu majyaruguru ya afurika ubwato sea watch gatatu byumvikana ko aribwo bwayoboye iyo operasiyo bwatwaye ijana na mirongo ine n'umwe barokotse ocean viking itwara abasigaye ubwato bw'ubutabazi nadir bw'umuryango utegamiye kuri leta y'ubudage witwa rescue ship nyuma bwaje kunganira ubwo bundi bubiri ntibyahise bimenyekana niba hari abapfuye cyangwa abakomeretse muri abo bimukira bari mu bwato bw'igiti bwari bupakiye abantu imbere abandi hanze ababibonye bavuze ko amazi yarimo kwinjira mu bwato kandi ko moteri yabwo yahagaze amato y'abimukira aturuka muri libiya na tunisiya yerekeza mu butaliyani no mu bindi bice by'uburayi yariyongereye muri aya mezi biturutse ku bihe bimeze neza nk'uko ibiro bya onu bishinzwe abimukira bibivuga abantu barenga igihumbi n'ijana bahunze ubushyamirane n'ubukene muri afurika no mu burasirazuba bwo hagati batakarije ubuzima mu nyanja ya mediterane muri uyu mwaka abo bimukira biganjemo abagabo baturuka muri maroke bangladeshi misiri no muri siriya iyi ni radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu perezida wa tanzania samia suluhu hassan ari mu rwanda mu ruzinduko rw'iminsi ibiri aho yasubiye jenoside ku gisozi kandi abonana na perezida paul kagame muri village urugwiro basinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi iyi nkuru turayibagezaho mu makuru yacu ya saa moya n'igice bamwe mu baturage batuye muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza kubera iyo mpamvu abo baturage bifashisha za moto mu gutwara imirambo kuko mu bice bimwe by'iyo teritwari nta modoka zihagera ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu rusenda unyuze muri iri barabara ry'itaka riri muri teritwari ya fizi bakunze kwita rute nasiyonari nimero senke rihuza iyi teritwari n'intara ya tanganyika ndetse n'iy'amanyema usanga hari aho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse kubera iki kibazo bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya fizi na uvira niyo mutabazi etienne ni umumotari ukorera muri iyi teritwari ya fizi yasobanura ijwi rya amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse imoto zabo arizo zikora akazi mbangukiragutabara zokoze ko gutwara bitabye imana ukuntu rero batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikurura amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyambika ibotini bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika ku muntu umenga akomeye nuko rero batwara ibiziga kubera iki mutwara ibiziga ku mamoto cyane none ubona none amamodoka asibona mwiri barabara ari ugahita asa nicyo gituma rero bitwara kubera atanuzenya urabona atabarabara amambiransi urabona ntahita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza gushika yaba yaguye nimba bari bukavu nimba bari hehe akagera na moto ari ikiziga baboshe ni imisipi nyine etienne matana ni umuturage wo mu bibogobogo ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka abantu baba baguye mu bitaro bikuru by'ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo abantu iyo baguye mu bishasha ahantu bita za baraka cyangwa se hirya za baraka za karunja hehe imirambo tuyihambira ku mamoto hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza ukibwira ko ari nk'umuntu wicaye kumbe ni umurambo ukawambika amasashe ugahita muyizamura ku mamoto mwarenga rero mu karere mu bigobogo ubwo turenze mu bigobogo hari ahandi hataba imihanda na moto itabasha kugera aho rero nta yindi shwa iba ihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazana ibipoyo mukawikorera kugeza muwugejeje mu rugo uko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za baraka tuyigeza iwacu mu karere mu bigobogo mukamiro waseka nawe ni umuturage w'umukongomani avuga yuko kuvana umurambo ahitwa salamabira bawujyanye mu mujyi wa bukavu bibahenda kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishyura umumotari ibihumbi magana arindwi by'amakongomani hafi amadolari magana arindwi jackson ku bw'imana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya ntunda akijyanye kabumbi nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda icyo gihe rero ndaganira barampamagara ati motari ngwino dutware ikiziga ndavuga ati kirahari atego kiriho bamaze kukinyereka nabakiriye amaya nishaki ndabacimba mirongo itanu kuva ibaraka gushika buko ndagishyira ku moto ndagitekera ndagitwara ikindi gaga ubundi kwari inundu kirapfa barahiga umumotari agitwara barabura kubera yari amaze nk'umuntu ameze nk'ununuka icyo gihe ndabicaye amaya nishaki ndamutwara ndamushikana ahantu bita kabumbe aha naramuboshega ku moto ndamushyira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikana aho bantegeze aho kumushikana bamuheza ibihumbi mirongo ine umuyobozi wungirije wa teritwari ya fizi madame menzeyimana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa teritwari ya fizi bakigejeje ku mukuru w'intara y'Kivu y'Epfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu gusa ubuyobozi bukuru bw'intara y'Kivu y'Epfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika kugira ngo imodokari z'amakamyo zibone aho zinyuza ibidandazwa bijya muri fizi mwomenya yuko atari muri teritwari ya fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse ahubwo no muri teritwari ya uvira na warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye aho abagenzi bajya mu mujyi wa bukavu bavuye uvira bamwe barinda kunyura mu bugarama mu rwanda aho kunyura mu ibarabara ry'itaka rya ngomo rihuza kamanyura na bukavu vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika mu rusenda mu ntara kivu y'epfo uburundi bwafashe icyemezo cyo kudaha impushya zo gukora ibitaramo mu mpera z'iki cyumweru abaririmbyi babiri b'ibyamamare barimo umunyarwanda israel mbonyi uririmba indirimbo zisingiza imana kimwe n'umurundi jean pierre nimbona uzwi cyane ku izina rya kidumu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu burundi yafashe ingingo yo guhagarika ibitaramo hamwe n'amakoraniro ahuza abantu benshi mu kibanza kimwe jean pierre nimbona aganira na mugenzi wacu frederic nkurikije amubwira ikintu nyamukuru yumva cyatumye igitaramo cye gihagarikwa impamvu nyamukuru ni ukubera iki kiza cya korona korona imaze kuba ndanse hafi henshi ku isi washaka hose ku isi rero ibyo biteramo urabona yuko bituma abantu benshi bahura bigaca bituma ukwanduzanya bice bigwirirana rero ubutegetsi i bujumbura cyangwa igitega kujya musigaye mubyita muri iyi minsi eh, abajejewe muri ubwo bushikiranganji cyane cyane bw'intore hagati mu gihugu bashaka n'ubwo amagara y'abantu babonye yuko twoba turahagaritse kwanza kugira ngo tubihe umwanya bizoce bikorwa ikindi gihe umva nyamukuru ni abanywanyi banyu mu- nk'uko mubizi ni benshi cyane rwose haba mu rundi n'ahandi hose mu bihugu byo muri afurika eka no mu mahanga ikintu mubabwira ni ikihe muba muri ko murategura ikindi giteramo mu gihe izo ntambamyi zikiza cya korona zoba zimaze kuva mu nzira urabona kuva aho korona itanguriye umuntu wa mbere ategereza kumviriza ni leta rero leta kandi ntiyabona yuko baravye ibiharuro bafise bakabona yuko kabisa ni ama kujya abantu bahura mu masengero mu masoko mu biki yuko bitagitekana ingorane aho tuzaba dupanga ikindi erega mu burundi tugenda tube turabenegihugu turabenegihugu ariko leta ivuze ati e harababa rindira gatoya igiteramo c'iwawe coba risike nini cyane urumva tari tuhapanze igiteramo muri arena cyo kwakira bashaka abaje bava hanze b'abarundi abadiaspora abasanzwe bari hariya hakaba n'ikindi rero twa- twategerezwa gukora cyo muri foire cy'abanyagihugu hajya hako- hakunda gukorerwa defile ku munsi wo kwikukira hajya hanze urumva yuko bitari byoroshe rero urumva reka tubihe umwanya tuzopanga ikindi gihe E, akamo canke ijambo mushikiriza abanywanyi banyu bagwiriranye mu burundi ni nka kanyu mu bihe nk'ibi akamo ni kamwe gusa nimwikingire iki kiza cya korona kugira ngo ejo tubonane kandi kuko kirateye isi ibe kandi ku by'ukuri kiba kirihitana benshi ikiza cya korona cyo kirica abantu benshi rero si umukezo hageze mu bihe nk'ibi irifo yuko twumviriza leta kuko niyo iguma iru- irunguruka imbere ikavuga ati "Ha- hari imbere yarababa kwanduzanya byagwiriye ibyo biharo biguma biduka tuguma tubona abantu bagwaye ari benshi rero sinoca ngenda hajya nsongera isi ibe urumva tuzopanga ikindi gihe ariko akamo kanje ni uko bakwikingira bakurikize n'amabwiriza ya leta ni mbona jean pierre eh, batazira kidumu umuririmbyi kirangiranwa umurundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'amerika murakoze namwe
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyarwanda batuye ku migabane y'uburayi na amerika bamuritse kuri iki cyumweru ku mugaragaro ishyirahamwe bise igicumbi ijwi ry'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi philippe basabose wigisha muri kaminuza ya memorial university muri canada ni perezida w'igicumbi avuga ko biteguye gukorana na ibuka n'andi mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abarokotse ariko ibuka ivuga ko bagamije gupfobya jenoside mugenzi wacu veniste nshimiyimana yaganiriye na nafutari ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka na philippe basabose perezida w'igicumbi niwe yahereyeho amubaza icyatumye bashinga iryo shyirahamwe icyatumye dushinga uwo muryango nk'uko nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hari ibibazo byinshi hari inshingano nyinshi dufite ah, tukumva umuryango nk'uriya uzadufasha ah, guterera agacumu k'ubumwe nk'uko babivuga mu kinyarwanda ah, indi miryango isanzwe kugira ngo turusheho kugera kuri izo nshingano o, dufite nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko hari hasanzwe mu rwanda undi muryango witwa ibuka E, kandi umaze imyaka igera kuri makumyabiri n'irindwi urengera inyungu z'abacitse ku icumu n'iki muje kurushibuka cyangwa se kubera iki mushinze undi muryango ukora nk'ibyo bari basanzwe bakora
sibuka gusa yo mu rwanda hari na ibuka uh, ziri mu bihugu by'u burayi hari ibuka yashinzwe ejo bundi muri leta zunze ubumwe za amerika n'andi masosiyasiyo afite andi mazina atari ibuka ayo masosiyasiyo yose afite ibyo akora ariko agiye afite n'ibibazo byihariye bitewe n'aho ari twebwe rero twumva tuzagira uruhare mu gushobora gukemura cyangwa se nibura kuvuga bimwe muri ibyo bibazo andi mashyirahamwe adashobora kugaragaza bitewe nk'uko nabivuze n'ibibazo byihariye abamo none se ibyo bibazo byihariye ayo mashyirahamwe agira ntashobore kuvuga mwebwe mutazaba mufite mugashobora kuvuga n'ibihe ni nk'ibibazo by'imibereho y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi byaba ibishingiye ku bufasha butuma bagashoboye kubaho mu buryo bukwiye kandi uburyo buhari hari ikigega cyagombye kubikora ndetse hakaba n'aho bamwe bicwa ni nk'ibibazo bishingiye kuri gestion y'amateka na memoire ya jenoside yakorewe abatutsi aho rimwe na rimwe usanga bikorwa ahubwo mu buryo butoneka ku buryo bukomeye abaresikape ibyo byose rero si ukuvuga ko indi miryango itaba ibibona ariko hari ibyo ibona kubera ibyo bibazo kubera kontekisite bakoreramo bakaba batabivuga ndetse ahubwo wanabivuga kikaba aricyo kiba ikibazo ni ukuvuga yuko mwiteguye kuba mwakorana nayibuka kugira ngo murengere neza nk'uko mubivuga inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi twabisobanuye rwose twahaye ikiganza abandi baresikape bose aho bari igihe tubona ibintu kimwe igihe dukorera icyiza ku muresikape ibuka ntacyo dupfa abari muri ibuka ni inshuti zacu ni abavandimwe bacu n'utari umuvandimwe wawe ku giti cyawe ariko mufite icyo kibahuza nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ubundi nta cyagombye kutubuza na kimwe gukorera hamwe uravuga yuko mwiteguye gukorana na na ibuka ariko ibuka yo mu rwanda ihagarariye amashyirahamwe yose arengera inyungu z'abarokotse ku icumu rya jenoside ntabwo abona gutyo muri uko mubibonabona ahubwo mufite izindi nyungu musa naho muje ku gucunga mutari mu nyungu z'abacitse ku icumu nyirizina ububasha ibuka ifite yo mu rwanda n'inshingano ifite ni nk'ibyo n'undi muryango wose uhagarariye abacitse ku icumu ufite ngewe uko mbizi ntawe umuntu asaba uruhushya kugira ngo ashyireho umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu ibuka uburyo yagiyeho ni nk'uko n'indi miryango yose igenda ijyaho ni nk'uko natwe tugiyeho ibuka rero ntabwo duhanganye nayo ntabwo dushinzwe kuvuguruzanya dushobora kudahuza mu bitekerezo cyangwa mu mikorere ariko ntabwo byagombye kuduteranya ku buryo ufashe nk'urugero rw'abacitse ku icumu babarirwa mu bihumbi magana atatu b'abanyarwanda benshi muri bo bari mu rwanda ku buryo mwavuga muti tuzahagarariramo igice kinini cy'abo bantu ntabwo ari ukubara ngo tuvuge ngo duhagarariye porosantaje iyi n'iyi ibuka ihagarariye porosantaje iyi n'iyi oya ntabwo dushinzwe kugabana abaresikape ibyo bintu byumvikana umuresikape aho azagira ikibazo hose aho azakenera ubufasha hose nitubugira tuzabumuha tuzamuvugira tutitaye ku kuba ibuka yamuvugiye cyangwa itamuvugiye yamufashije cyangwa itamufashije ariko ibuka yo si uko ibibona kubera ko umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka nafutara ahishakiye we asanga mufite uwundi mugambi ndetse akavuga ko mupfobya jenoside yakorewe abatutsi
icyo kintu twakivuzeho inshuro nyinshi byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibyaha byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi biriho cyane kandi ariko icyo tumaze kubona ni uko kenshi bikoreshwa mu kwibasira abo bashaka kwibasira aho kugira ngo bikoreshwe aho byagombye gukoreshwa nyakuri ibyo nabyo ahubwo twebwe tubibonamo nk'uburyo bwo gupfobya amateka ya jenoside no gupfobya icyo cyaha ubwacyo iyo ufashe umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ukora icyo ashoboye cyose kugira ngo umutekano kugira ngo uburenganzira imibereho myiza y'abacitse ku icumu yimakazwe akavuga yuko iyo ubikoze uba uhakana cyangwa upfobya jenoside yakorewe abatutsi abafite icyo agendereye cyangwa se abafite izindi mbaraga zituma akora ibyo ngibyo n'iyo mu mutima we yenda yaba atabifite ngewe nirinda gucira abantu imanza nubwo nagaya ibyo bavuga hari ubwo nibaza ntese babivugishwa n'iki philippe basabose umuyobozi w'ishyirahamwe igicumbi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye cyane benisi tumaze kuvugana na philippe basabose umuyobozi w'igicumbi twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ibuka nafutara hishakiye ari i kigali mu rwanda bwanahishakiye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze mbere na mbere mwakiriye mute ishyirwaho ry'igicumbi mu by'ukuri twarabyumvise twagiye tubibona mu nyandiko zitandukanye zicicikana hirya no hino kuri social media ni ibintu bigayitse ni ibintu bidakwiriye ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa cyangwa kuyobya uwo ari we wese bariya bantu bishyize hamwe n'ubundi icyaburaga ni iryo zina ni iryo shyirahamwe ariko ni abantu basanzwe barihuje barahuje imitekerereze mibi basanganywe bamaranye igihe ni abantu bazwi basanzwe barahisemo kugendera kure ukuri guhakana ukuri ni abantu bagiye bagaragara mu bihe bitandukanye mu nyandiko zitandukanye bapfobya bahakana jenoside yakorewe abatutsi bashyigikira ku buryo bugaragara ku buryo bweruye abayipfobya n'abayihakana ku buryo ni ibintu bigayitse kubona bavuga ngo bagiye gushinga ishyirahamwe barangiza bakabeshya ibisa n'intego kandi bizwi neza yuko atari cyo bagambiriye nta wacitse ku icumu nta warokotse jenoside yakorewe abatutsi benda kuvugira benda gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose ni ibintu rero twakiriye nabi ni ibintu bidakwiriye ni ibintu byo kwamaganwa ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa n'uwo ari we wese uzi kandi uzirikana ubukana n'ingaruka jenoside yakorewe abatutsi yagize ku bayirokotse none se ko bavuga ko nabo ubwabo barokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi bakavuga ko bashyizeho ishyirahamwe igicumbi baje kurengera inyungu z'abacitse ku icumu murabona bataje gusa n'abakora akazi mwari musanzwe mukora mu muryango ibuka kuba benshi muri bo ari bamwe mu bantu bazwi barokotse jenoside yakorewe abatutsi nibyo ariko warokotse jenoside yakorewe abatutsi ugize amahitamo mabi uyobye agateshuka ku murongo ukwiriye agateshuka ku cyerekezo cyiza akwiye kuba akurikiza agahitamo kwishyira hamwe kwiyunga n'abakoze jenoside kujya mu murongo wabo kubashyigikira kuvuga imvugo zabo ni ibintu ni ibintu bigayitse kuvuga ngo baje kuvugira baje kurengera uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bidafite ishingiro bamwe muri bo bagize n'amahirwe yo kuba babona umwanya wo gukorera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ntacyo babakoreye ntabwo rero umuntu utaragize icyo akora utaragize umutima wo gukorera wo kurengera uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari aha mu gihugu afite uburenganzira busesuye bwo gushyigikira bwo gukorana n'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi irengera inyungu zabo iri mu gihugu ifite uburenganzira bwo gukora ntabwo uwo muntu ntacyo yakorera abacitse ku icumu atakaje ubunyarwanda atakaje ubwenegihugu agahitamo kujya kwitwa impunzi agahitamo kwifatanya n'abakoze jenoside ndashaka kuvuga mu mvugo n'ibindi uwo muntu ntabwo ari bwo yategerezwaho umusaruro uwo ari wo wose kuko iyo urebye ruriya rutonde hari ababaye no muri iyi miryango bagaragaza imikorere mibi babaye mu miryango y'abarokotse jenoside imwe n'imwe barirukanwa abandi babona bahawe akato kubera imitekerereze n'imikorere idakwiriye bagasohoka mu gihugu bagasaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye ni abantu basanzwe bazwi mu nyandiko bagiye bandika zihabanye n'ukuri zigaragaza yuko ari abantu bavuye mu murongo ukwiriye dukwiye kuba turimo nk'abanyarwanda dukwiye kuba turimo abarokotse jenoside ku buryo nta mikoranire ishoboka cyo nakwita collaboration mu gifaransa ishoboka hagati ya ibuka irengera inyungu z'abacitse ku icumu mu rwanda n'igicumbi kivuga yuko kizarengera inyungu zabo n'abo bacitse ku icumu ntabwo mushobora kuzakorana ntacyo twakorana nabo ntacyo twahuriraho nabo kuko umurongo wabo barawugaragaje ni umurongo uhabanye kure n'ukuri ntabwo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi imiryango ibahagarariye ntaho yahurira n'umuntu ufite imyitwarire idahwitse wigaragaza nk'umwanzi w'igihugu nk'umuntu uhakana ukuri upfobya uhakana jenoside ntacyo iyi miryango yacu yakorana n'igicumbi ni abantu mwarababonye mu nyandiko zitandukanye abantu bavuga ko barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko bagatinyuka bagatesha agaciro ibintu bitagira ingano ibintu byinshi bimaze gukorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bikorwa n'ubuyobozi bikorwa na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kugera ubwo bagenda bahimbahimba ibinyoma bakagenda bayobya uburari bakareka kuvuga uwakoze jenoside rimwe na rimwe bakagenda bimura basiga icyasha basiga ibyaha fpr inkotanyi yagize uruhare rukomeye mu guhagarika jenoside mu gusubiza agaciro abarokotse jenoside bakagira icyizere cyo kubaho uyu munsi leta ikaba yaradushyigikiye mu buryo bugaragara nta muryango w'abarokotse jenoside wagira ikintu icyo ari cyo cyose uhuriraho nabo nta warokotse jenoside yakorewe abatutsi wagira icyo ahuriraho nabo icyo tuvuga duhurizaho ni ukubagaya ni ukubamagana n'undi wese nta muntu ukwiye kugira icyo akorana na bariya bantu kuko bagize amahitamo mabi adakwiriye nafutari ayishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ibuka ndagushimye cyane ku bw'aka kanya mwafashe kugira ngo umuganire n'ijwi ry'amerika murakoze cyane nawe inshuti mwarimo duteze amatwi ndabashimiye ni kuri ikiganiro dusorejeho amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nshimiye na bagenzi banjye bamfashe gutegura amakuru no kuyabagezaho washyize hamwe amajwi ni faseri gebehu ibiganiro byari bihagarariwe na Idi Rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose